ubuziranenge maze iterambere ry'igihugu rishire imizi
bakunzi b'ikinamico ifumba y'ubukire duherukana kankindi amenyesha mukamana ko yabwiwe ko bafite umugambi wo kumuroga ese mama byaje kugenda bite mukurikire umukino
aro muga ndakumva marisiya ibintu numvanye rusiya ni impamo cyangwa ni iby'abana hati ngo iki se kandi ati wamwemereye kuzabana na maritine ugize ngo iki marisiya umva nkubwire ibyo bintu rwose usibye no kubitekereza nkanuye sinanabirota ahaha ko numva se wanaguriye moto maritine umuhongera ngo azakunde arongore umukobwa wawe ra ariko ariko koko rusiya buriya we koko yatewe n'abahi bazima Hmm?
ariko ye none se nta moto waguriye maritine narayimuguriye ariko kwari ukumuguriza azayinyishyura yo nayiguze yeee wabaye banki se nanjye ngo nzazungurize ra ariko marisiya na nawe ntukavuge gutyo Mm, hmm. none se mbwiza ukuri maritine ko utajyaga umwiyumvamo waje kumva ko ugomba kumugurira moto bigenze bite wibagiwe se ko ariwe watumye agaruka akaviyo yaragiye kohohera ariko muga muri ibyo maritine yakoze iki koko cyatuma umugurira moto ariko ubu- ubundi iyo moto iteye ikihe kibazo Mm, ikibazo iteye ni uko maritine byamuhaye icyizere cy'uko ashyigikiwe mu muryango rusiya nawe akabyumva nk'uruhushya ahawe rwo gukomeza inzira yahisemo ibyo rwose siko biri Eh, none niba atari ko biri uzabigarurira he ko numvise ngo mu mezi abiri baratangira gutegura ubukwe ariko marisiya n'ibyo bintu uvuga ni ibiki Mm, ni ibiki se niba utaganira n'umukobwa wawe ngo abikwibwirire uragira ngo ngire nte?
reka nawe uri kwiganirira aha abagabo se ko ntacyo mwitaho ubwo nyine uzibuka ibitereko yasheshe umva nkubwire marisiya rwose nta bukwe bwa rusiya na maritini mbonyaho
ubwo se bazabuzwa n'iki niba abana barabyiyemeje ni njye ubikubwiye kandi uzanga ubonye bubaye ahubwo ndabona aje reka mbimubaze njye ufite umujinya ngaho wirirwe wirirwe marisiya
aro mukama ndakumva senza none se ye reka sinamenya niba gahunda ikiri gahunda yo ese ntiwamenye ibyago nagize disi mukama n- ntumbwire ko hari umwana wawe wariye kuri wa muti wagenewe kankindi ashwida nari nawushyizeho abana batagera ariko disi nibagirwa yuko imbeba zo zihagera yewe imbeba zarawuzogongeye
kuwusagongera gusa se waba uze kuwukonoza ahubwo kuwukonoza meme mememe rwose zamazeho ubwo rero akazi ndakabuze imisiyo yanjye irapfuye yewe ndakumva ese ugira ngo byarangiriye aho Hey, reka da mabuze ariho arashakisha amafaranga agura uwundi eh, u- umva mukama Eh, eh, ndakumva ku- kupfa vuba dore dore dore araje ubu tugiye gutangira akazi nibyo Eh, ubwo rero murambwira ibyo mwagezeho mwishyirahamwe kuko simbonetse isawa ngaho turongera ye ubona mwabiretse burundu eh? ko n'ubundi ari nta mugabo wagiye mu marozi Eh, eh, kanyi eh, urabangutse da Ah, cyangwa uri kunegura ko natinze senza Eh, eh, eh, eh, yewe wiriwe ariko wiriwe senza yego ndabona nabo bahageze Eh, keretse mukamana ariko nawe yari yabivuze ko atazaboneka nibyo Eh, hamagara abandi dushyireho akete dutangiye dukesheje mm, ndabona bose baje Eh.
rega buriya baba babibonye ko hageze rega ureka kanga mawe ya ntukanyisekereze senza ndabeshye se siko biri
ni niko rusiya karame papa ni ibiki nyoko wanyu arimo ambwira kuri wowe na maritini hari ikibazo se kiri hagati yanjye na maritine iby'ikibazo se ninde ubikubajije mbwira ukuntu wumva ushobora kubana na maritini bigashoboka none se papa singira ngo maritine nta kibazo mugifitanye kuki se ngomba kugirana ikibazo nawe gusa nkubwiye ko ibyo bidashoboka ngewe narenze ko maritine nawe usigaye umukunda ubundi se nkubwiye ko mwanga
none se niba umukunda nanjye ukaba unkunda harabura iki ngo wemere ko twabana ndakubwiye ngo wowe na maritini ntabwo mwaremewe kubana
ariko papa noneho none se ko twabisengeye imana ikadusubiza yego ndakubwiye umva umva nkubwire rusiya imana we yizana muri iki kibazo urumva kuko ndabizi neza ntiyabyemera reka rero kuyibeshyira cyangwa hari ikibazo cyihishe inyuma udashaka kumbwira papa ikihe se ni bya bindi by'abanyarwanda se ngo inzu yo kwa kanaka ntishingira mu nzu yo kwa kanaka erega n'ibyo byaba byo bibaye ibyo rero byaba byoroshye kuko twebwe urubyiruko twabiteye umugongo umva nkubwire rusiya nta mpaka nshaka kugira kuri icyo kibazo gusa nkubwiye ko bidashoboka kandi mva imbere rero nta yandi magambo nkeneye kumva
none se senza ikarabe urabona se nubwo ari mu gihe cy'izuba inyanya zacu zidasa neza Ah, ibyo rero ziteye amabengeza kandi rwo ni mu gihe hari ubwo se twigeze dusiba kuvomerera kuva twagemura uretse ko Eh.
uko inyanya zizagenda zikura tuzagenda tugabanya kuvomerera kandi rero kankindi ndakumva wanadusobanuriye ko tugomba kuvomerera twitonze yego Iyi, amazi akajya gusa hasi aho igihingwa gitereye kugira ngo hatabaho kwanduza indwara zituruka mu butaka ibyo twarabyitwararitse rwose witegereje izi nyanya zacu biragaragara ko kugeza ubu nta ndwara izigaragara pe e- e, se kanyi ndakumva kubagara ubu ni ryari bizaterwa n'uko ibyatsi byaje mu murima nanjye nigezaga nkana wa mugani wawe se koko ko ari ugucungana n'ibyatsi bibi Eh.
Eh, ko ari byo nyine byaza mu murima bikaba byacuranwa n'inyanya zacu bizitunga biri mu butaka naho se kuba byazibuza kugerwaho uko bikwiye n'imirasire y'izuba Eh.
cyangwa bigatuma ubutaka butagerwaho n'ubuhehere bukenewe yego ibyo byose ni byo
none se risi ubwo koko ni papa wavuga ngo ntashaka ko tubana
Sha, urazi se mariti Hmm.
njyewe mbona ahari ari ukugira ngo mbanze ndangize amashuri ariko bibaye ibyo yabitubwira kandi twanabyubahiriza
sinzi uko nakubwira ko nta n'ibisobanuro atanga se kandi na mama wanjye aravuga ngo ntibikwiye ntamusaba ibisobanuro agatangira kurya indimi avuga ngo amaboko atareshya ntaramukanya niba na papa wawe ariko abibona yakabivuze bikagira inzira shabihoreye nubwo batabishaka reka twe turabishaka sharisi ni uko narahiriye kuri bibiliya nawe ubundi nakaguteye inda papa wawe agasanga nta kundi byagenda akabyemera reka nkubwire wowe byihorere hanyuma mu mezi abiri nimara kuzuza imyaka y'ubukure nzakubwira uko tuzabigenza tuzabigenze dute se sharisi ubwo si twishakiye inzu Hmm.
hanyuma tugatumira inshuti zacu z'urubyiruko tukanywa fanta tukikomereza ubuzima ubukwe ntibwaba bubaye kandi utishe indahiro wakoreye kuri bibiliya sha ako kantu ukemeye nakwishima kandi nazajya mpora ngushimira ubuzima bwanjye bwose reka tunabihorere tuzabigenza gutyo si igihe wa mbere waba wishingiye Hmm.
hari n'amasenge wishingiye kandi yararwubatse n'ubu rurakomeye siwumva se ibyo rwose ndabishimye
ubwo mwese rero mumaze kwegerana yego reka dutangire igikorwa cy'uyu munsi Eh, eh, a- abo hirya mu- mu- muceceka twumvikane Eh, Eh, muribuka ko twavuze ko kugira ngo umuntu abone umusaruro ushimishije ari ngombwa gufumbira ubutaka neza eh, ibyo rwose twarabivuze Eh, igihe watubwiraga ko uretse ifumbire twashyizemo tugemura ko tuzongeramo inshuro ebyiri ifumbire y'imvaruganda ya enipeka cumi na karindwi cumi na karindwi cumi na karindwi Nibyo Utabizi, rwose.
sibyo?
twavuze ko inshuro ya mbere tuzabikora inyanya zacu zimaze ibyumweru bitatu bitatu zitewe Eh, ku nshuro ya kabiri bikaba zimaze ibyumweru bitandatu Eh, twese rwose turabyibuka Eh, rwose kuri iyi nshuro ya mbere rero Eh, turagenda dupimisha utu dufuniko udufuniko agafuniko k'agacupa k'amazi utwo se si bene twa ducupa twa parasitike tu- tubamo amazi y'amagurano ntubaze ni utwo yego utu rata dupima garama icumi ese mama Eh, ubwo rero buri wese arajya afata agafuniko yuzuzemo ifumbire yego ashyire ku muzenguruko w'igihingwa yitwararika kuyishyiraho imizi igarukira hanyuma arenzeho agataka Kanye.
murabyumva kanyi Ndakumva.
ako kantu niko Hmm? niko rwose gushyiraho imizi igarukira kugira ngo ibashe ku- kuyikurura neza niko bimeze Ah, ntiwumva.
ngaho dushyiraho kete tubirangize Eh, kare twitahe rwose hmm?
risi ndabona ariko umaze kumera neza wavuye mu mujyi ukanura nk'urumende ceceka shamari kuba mu mujyi utari bosi si ibintu ibyawe na maritini se bigeze he?
mari buri inshuti yanjye ntacyo naguhisha rwose urabizi nagira ngo nkubwire ko umutima wanjye wose maritini yawuzuye
urarebe neza atazawusendera akarenguka inyuma yawe ushari si ntaho azajya shamari noneho ndumva bitazoroha nta cyoroshye nka byo ko twamaze se kwemeranya gahunda yo kubana papa wawe se yarabyemeye ko numvaga abantu bavuga ngo yanze ko wabana n'umumotari ariko abantu amakuru bayakura he barabeshya se ni nk'aho babeshya kuko papa wanjye atigeze abyatura mu iyo mvugo keretse niba hari undi yabibwiye kuko agiye yambwiye ko atabishaka gusa niba atabishaka se uzabigenza ute imana izanyereka inzira nzanyuramo singiye kukubeshya nikundiye umuntu nta wundi nakwemerera kwivanga mu by'urukundo rwacu erega iyo urwubatse ruba ari urwawe ntawe urukubakira si uko rwose niyo yaba data cyangwa mama nababwira nti uguhitamo ni ukwanjye ngahita nshyiraho akadomo ndumva tubyumva kimwe rwose rwose shika mu rwanda urugamba rwo kurengera urukundo rwawe urakoze shamari kugira umujyanama mwiza nkawe ni iby'agaciro
kanyi kuva twatangira akazi ariko rwose nabonye nta murari ufite senza ndakumva singiye kukubeshya ntayo rwose none se bimeze bite kanyi
umva nkubwire senza namuhora ariko senza karame kanyi ubu nkubwiye ibanga ntiwazarimena ngewe se nzajye wowe wowe ngewe mena ibanga ariko ariko kukukuku ngewe nazajyana naryo mu mva ni impamo y'imana mu ijoro ni ukuri kw'imana aha ubu nta mahoro mfite hari amakuru angeraho ko karwara na mukamana bashaka kundoga ngo kanyi i- ibyo bintu wabivanye he koko ko nabyumvishe da nk'ibyo aha babura se baraguhora iki ariko se senza Nda- ndakumva.
uretse kwijijisha ubona karwara tudafitanye ikibazo ariko se ariko se kuko uko kanyi mwagira ni ikibazo mwagira u- urabona ari ikibazo cyagezaho kuko aho aho kukwambura ubuzima koko kanyi nubwo atanyambura ubuzima se akansiga ndi igisenzegeri ntiyabakora ariko akuza akoze iki hi? humura rwose ntacyo bazakugira si bo mana yawe urumva kandi niyo bakwambura ubuzima bw'umubiri na- na- ni- ni- niba- ntibashobora kukwambura ubuzima bw'iteka ibyo byo rero none se umuntu w'imana uwashaka yajya amwitondera Hii, ubundi ni ukorega bariya abagore nanjye tutajya imbizi ni ukuri kw'imana nakagukurikiraniye urumva nkakumenyera ayo makuru neza ntagira icyo menya ngahita ngira gute ngahita nkuburira aha uzapfa kugerageza ntihabura na gake kakugwa mu matwi Shuu, ibyo gusa ako namenya kose Eh.
nahita nkoma kuri iyi nzira rutsinga yanjye ubundi nkakubwira aho ukandagira n'aho wirinda yewe Urumva, waba nkakubwira ukoze ni n'ibyo ukuri utambajije byose ni ukuri kw'imana ni ukuri waba unkoreye kanyi byihorere reka kunshimira rwose narabikubwiye nta gitero cyagabwa iwawe kigutunguye giturutse aho ngeze amaso ihora wirareba ndabizi rwose none ubona se nk'ibi nkubwira hari undi nabibwira Reka ta.
nakagina ubwe hari amabanga ntamubwira wowe nkayo kubwira umva rero nkubwire icyo cyizere wambitsemo ngitengushye uretse n'imana n'isi ni ukuri kw'imana yangaye ntibikabe ntabwo bishoboka ntumva ntibizaba rwose pe yewe senza ndakumva reka njye kureba iby'iwanjye uko byiriwe eee nta kibazo urakoze ngaho utaha nanjye ubwo ngiye hano hirya mu kabuga ngaho wirirwa ubwo ntaheje eee wirirwe kanyi urakoze ejo ariko ni ukuzazindukira mu kabande mwishyirahamwe turafite imirimo myinshi ibyanjye se n'ubizi ko isahani yose mu mashereka kanyi Eh? Eh, eee ngaho rero ubwo eh, ntaheje eh, ngaho kanyi yego ye ye baba we kanyi ni kuntu mva ntemuwe ubu koko twiyemeje kumukoranira nkaho ari we wenyine wishe umwana w'imana Eh? bari abantu rwose wabagira inama bakabivamo koko Eh, reka muhamagare
ndakumva senza Eh, u- umva nkubwire mukama ndakumva rwose eh, biriya bintu nidushaka tubivamo kuko kankindi yarabimenye
abimenya abimenya iki ibyo ari byo kubwiye senza nyamara arabizi umva nkubwire senza kankindi ariho arashakisha amakuru gusa kuko ngo kagina yatashye yasinze Eh, ngo amubwira ko manihura ngo, ngo yamuhamirije ko nakoze umuti w'imbeba ehe.
ngo kandi ko nareba nabi nzawumuhaho ese ni ibyo nibyo rwose agabanya ubwoba ariko mukama ninde wakubwiye ko njye mfite ubwoba Hi? rwose njye- njye- njye- njyewe unzi nabi njyewe simva gukangwa n'ibiguruka sha urumva Eh, none se uri mu bice ubwo ngubwo ndi mu bike se ko ko nkubwira ngo ngo uzane umuti ugatangira kunzanaho iby'imbeba He, nkawumereza aka kanya noneho nkwereke ngo ndarara nk'umutamitsi uzane se cyangwa ntunze He, mukama njye ntabwo nzi rwose Ha.
Eh, yewe ngaho ba wiriwe He, nzaba nkumenye urangije misiyo uzamenya nyine
cyorere ubu si ukukujarajara kwa senzage kukuroga kankindi kuzamugeza ku wuhe mwanzuro ntimuzacikwe n'ikinamico ifumba y'ubukire y'ubutaha ifumba y'ubukire ni ikinamico mutegurirwa na minisiteri y'ubuhinzi n'ubworozi minagiri ibinyujije muri porogaramu yayo ishinzwe gukusanya no gusakaza amakuru ku buhinzi n'ubworozi sika aka gakino hamwe n'utundi twatambutse tuboneka kuri paje noza ubuhinzi iri ku rubuga rwa interineti www akadomo minagiri akadomo govu akadomo rwa ubaye ufite igitekerezo inama cyangwa ikibazo waterefona kuri nimero mirongo ine na rimwe makumyabiri na karindwi wanakohereza ubutumwa bwanditse kuri paji yawe ya fesibuku minagiri